hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people no be smart you know this matter don't pass be careful no be small the fulani people don't finally mean no oh. more. hey my people no be small thing o since wey be say uh, uh, governor akeredolu and the rest yoruba governors gather mouth together say september no dey shift Oh, say september na september o no more cow for road no more cow for people land no more say farm farmers and the di eh, fulani people where they carry cow go they drag farm together Where we say they they carry their farm They go they carry go people farm They eat their thing they shit for people farm it wey be say road where people they pass they go they shit put for the road everywhere go they smell no be say that they pack the shit nothing nothing now when be say they don't tell them make dem comot di north people say if they say they no go give them five months to fish out the bad bad eggs Where they disturb the way they give them bad name for the fulani Now, im be say themselves go use hunger take finish the yoruba people. They say they go use hunger say they go use hungry finish them. They say they go use hungry finish the yoruba people. We say because the yoruba people won't come up food for their mouths. The yoruba people they talk say make them come up for september a whole business When we say many of them never do business for north for their life all their businesses na yoruba land they get am and many when we say they don't they run up and down say they wan buy land private land Maybe they put their cow maybe they contribute money many yoruba people no gree sell land for them. no be see tin No, my people. The yorubas tok say they no go sell land for them. say enough is enough Nobody say dem will give a one plot say one plot now con go occupy three plots everybody wey can't get land around that place I no go let the people rest Now go kill them one by one so that I go take over all the area now they tok say and my people, this matter don't pass be careful because the fulani people now no agree again The fulani they let us understand say they no go feed the save the yoruba people from hunger wey they dey bring chimps come yoruba people they get them free cheap cheap cheap cheap for their own land and at the end of the day dem wey be say that they do business for yoruba land They won't come kill the business say you know go work Anything we get to do with food they don't go bring a come yoruba land their tomatoes their rice everything they go hold land to themselves. They won't see how the yoruba people wan take feed because and I still know say buhari don't lock border of semi. Whether they carry food they enter. -huh. they don't lock am now now di fulani they tok say no more food for yoruba people anymore They know they carry food can't give the yoruba people. He said because the governors not even they think the good thing wey be say that they do what about the yorubas wey be say that they for not? wey they make business for not? They never pursue any one of them. Come comot see me. They no do their business now the yoruba governors join out together say september na september even when the governors of the uh, of the north they gather together send them message say okay oh we go talk to our people May they give them five months now the yoruba governor, especially govnor akeredolu insist say land no belongs to buhari say buhari no get right to come talk say e wan come review all the land will be eh, the part of the your way dey part of di yoruba land just because of the fulani pipo e say becos na govnor eh, each govnor wey dey dia state na get right access to all those kind of property say the property not belongs to buhari and the fulani people. now their eye don't they read my people? no be smart, you oh. know, because the all money that will be say there for the area that they made the yorubas they make sure they tell those ones say men are not sell on our land give the fulani people because if fulani buy half plot of land he go make sure say he collect ten plot of land He go make sure say that half plot of land wey e pay for all the rest land where they near him, he go occupy all of them. That is why they are saying enough is enough maybe say fulani they carry their cow they cause accident for streets. fulani they carry their cow all the farmers wey dey di area no fit dey go farm again everybody don run leave farm for their land why di yoruba pipo now di fulani come do am something because dem be like say dem know say dis kain thing go happen na im make di fulani pipo dey pursue di yoruba comot for their farm so dat dem no go fit farm take plant something wey go grow wey dem go fit eat so now wey be say di matter don reach ground now na since say fulani come dey talk say since so dem talk say make dem comot na im be say yoruba pipo no kukuma get food to eat where they wan start start from and the yoruba pipo tok that if the fulani don comot they go start their farm the way dem dey do before before now, the fulani people let them they don't come up for farm not fit they plant anything where they no come get farm again because of cow because everybody they run because of fulani they carry their cow come farm nobody fit they talk again now now wey be say they wan pursue them. The yoruba people now don't tie their belt gidigba say no Then say go start to the farm Then say go start to the work with their hand because dem no go fit open their eyes full I need dey kill them because of food Now who dey life na they eat food my people. now when we say the governors of yoruba people, they tok say no How what they want We say enough is enough to the carry cow They go from one people farm to another enough is enough anybody when they see cow for people farm or they see the cow for road wey they carry cow pass road dat person go go prison no be only prison no. The the cow to all of them. They go seize all of them come comot for the person hand so my people, this matter guy be hard because it e good when we say the governors yoruba governor insist they stand on their word upon say all the eh, southwest um, i mean the north governors say may they give them five months but dem no agree. even when oga involved, involve they try to talk do as if say now you get yoruba land The governor try to let di oga bubu understand say come o oh, dis land you no get right to oh. it land no belongs to eh, president so you no get how you will continue dey tell dem wetin they will do for their own land because them don't tell your own pipo wetin they will do for their land if you're a bad person where they not also go against the law for there they go know the thing what we say they go do even the north people say no go watch the yoruba people They kill them because of their own business no how no wey be say they no go close that business so the yoruba governors they say they no value business of fulani cow more than their own people will be yoruba people because now the yoruba people now put them for the position where they dey dem no go conflict because of fulani now make dem talk say they watch their people fulani dey occupy why we say all the farmers come dey run But yoruba people now no come get farm They no get anything wey dem dey plant again because if they plant all the fulani say the thing won't grow dem carry their cow go there go eat them and the people if they talk they go permit them sell them inside the farm the people now can't get that fear for mind whether their family members instead of to continue continue for when their family stop they no go fit because they go dey run say ah fulani permit their ah, brother or uh, brother for inside this farm o we no go use our leg to take touch tea again so even all the omonile now what we say they say all those omonile they like money They fit sell land for different person even plus the money oh, they no want because they know say they say half plots, half plots give fulani people fulani go use that to take collect ten plots And anybody wey waka rat that half plot, wey even near that street alone, they go do wetin, they go permit the person. So the Yoruba governors, God go bless them for this kind law wey be see they put for ground. Because they thought the only condition where they give them that to go get private land. may they go work, they go fence some, e go dey inside bush and if they no go carry the cow come outside to come eat anything where the cow wan eat maybe inside that compound now the fulani no see land buy and nobody agree make any document for dem e say becos dem no wan get anything to do with fulani so my people. Now this one i me get to talk for this matter because now when we say the fulani na don't stand say dem no dey carry food They come southwest say they go use hungry to finish the southwest and the southwest say okay o oh, if na go use hungry finish us me na fair pack on a cow come out. make the north people come see whether yoruba people no go get their own food whether their farm their thing no go start to they improve and the yoruba people they let the fulani they understand say without them and di eh, east people wey they buy things for their hand the north people by themselves they no go fit buy something for their hand because now then they make them dey rich Now dem make them they sell now be say na their cow go they eat their tomato and their rice because now then say they help them dey buy them. if dem close border just na say dem no dey carry food they come again who want buy am for their and their food go rot for there so the yoruba people no get anything to lose Now the fulani na im come get things to lose so my people i would like to end the video for you. make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that una don't go miss any latest gist way i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys